dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mumaze kubimenyera muri iyi minsi ndaho ijambo mugenzi wacu eric bagira ubusa atugezeho iki kiganiro ari mu rwanda amahoro kuri mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ni eric bagira ubusa ubasuhuza dusangira ijambo ya none yagarutse ku bibazo by'urudaca bikomeje kuzamuka hirya no hino mu gihugu bishingiye ku masambu kuri iyi nshuro tuye nyagatare mu murenge wa karangazi mu burasirazuba bw'u rwanda aha harabarurwa imiryango igera ku ijana na mirongo cyenda imaze imyaka ibarirwa mu icumi ituye mu masambu ubutegetsi buvuga ko bayaguze bitemewe n'amategeko bayatura kandi yaragenewe ubworozi magingo aya ubutegetsi bwategetse ko abaguze amasambu mu bihumbi bibiri n'umunani basubizwa amafaranga batanze muri icyo gihe bakavamo bakajya gushaka ahandi batura inyandiko z'ubugure bw'icyo gihe dufiteho kopi ziragaragaza ko hari n'abaguze ibibanza byo gutura ku mafaranga ibihumbi ijana none kuyasubizwa barasanga ari ukunyagwa zigahera magingo ya kandi hari abatsimbaraye banga kuva muri ayo masambu maze babajyana mu bigo by'inzererezi hari kandi n'abumvise ko bagenzi babo bajyanywe mu nzererezi bazira kwanga kuva mu masambu bahitamo gutorongera muri iki kiganiro murumva izo mpande zombi muranumva icyo ubutegetsi buvuga kuri iyi ngingo tubahaye ikaze mu kiganiro mu mudugudu wa shimwa paul mu murenge wa karangazi mu karere ka nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda ahagaragara reka rero tuganire na bamwe mu bafite ibibazo twumve uko ibibazo bimeze kugeza ubu ngubu ntuye mu karere ka nyagatare umurenge wa karangazi akagari ka nyamirama umudugudu w'inkwama ya kabiri ko twise shimwa paul kubera igikorwa umusaza yari yatugiriye neza abasha guha abaturage ubutaka tumwitura kuvuga ngo ahantu ni shimwa paul kuko ari byiza tugejejeho ikibazo mfite rero muri ino minsi naguze ikibanza cyo guturamo mva muri nyakatsi kandi mbishishikarizwa n'ubuyobozi kuko nari ntuye bavugaga yuko tugomba kwegerana ku mudugudu biba ngombwa yuko tubaza ubuyobozi ese ko nta hantu ibibanza byo guturamo ku mudugudu biboneka tuzajya ku mudugudu bigenze bite bati umuntu ufite ubutaka bwegereye umuhanda ntagurane na mugenzi we ubwo rero muri urwo rwego wari ufite amafaranga yagiye agura ufite ubutaka akagurana na mugenzi we ubwo ni mu mwaka wa ryari mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani bibiri n'icyenda bibiri n'icyenda nibwo nemaze kugura icyo kibanza ikibanza nkigura ibihumbi ijana nubakamo inzu maze kubakamo inzu nubakiramo n'umukecuru ikibanza nani inzu ariko nkaba nari nzi ko ndi umuturage utuye nta zindi ngaruka numva nagira wenda zatuma zanshyira mu buzima bubi ariko kugeza kuri iyi saha ndumva agiye kujya mu buzima bubi kuko nsabwa kugira ngo nsubizwe amafaranga naguze icyo kibanza mu bihumbi bibiri n'icyenda noneho nkakuraho amabati yanjye nk'uko ubuyobozi bubinsaba nkakuraho inzugi ubwo mbese n'amatafari hari n'igihe batayama kuko bavuga ngo ni itaka n'ubundi ryavuye hahandi bityo rero kubera ko umuntu aba agenda atera imbere ubuvuga uti bwo mfite n'abana nayo naguzeho n'ikindi kibanza ku ruhande nacyo nkigura ibihumbi ijana ndongera ngo uriha akandi gataka n'ubundi mu buryo bwo guteganyiriza umuryango ngura akandi gataka hirya ku ruhande ubwo ibyo byose bakabibara ko ngo bagomba kunsubiza amafaranga ntaguze icyo gihe ariko nareba nkasanga ngiye kujya mu buzima bubi kuko ubu ikibanza aho bigeze ubu kiri kugura ibihumbi magana inani wenda aho nakibona cya make cyangwa miliyoni nkibaza rero ukuntu ibihumbi ijana ngiye kubyakira kuri uno munsi nkagenda nkajya gucumbika mbese ubwo muri make nta yindi mibereho numva mfite hanyuma y'iyo ngiyo kuko ntafite ahandi hantu nagenda ngo mbe nakubaka hemewe kuko njya gutura hano ubuyobozi bwarabinshishikarije ariko numva ari byiza ariko ikibazo twagize nta busayiti twabonye y'ubuyobozi baba bateganyirije abaturage batura ku mudugudu ariko twababaza ngo ese ko nta hantu ho gutura ku mudugudu haboneka ngo ufite ubutaka bwegera umuhanda nagurane na mugenzi we n'uwari ufite urwuriro kuko tutari dusobanukiwe iby'amategeko agenga ubutaka twaratuye ariko mu buryo bwo kwiteza imbere kandi nabo babidusaba bansenyeye inshuro ebyiri basenyera umukecuru wanjye ngo nave muri nyakatsi ibyo ndabyubahiriza ariko kugeza kuri iyi saha n'ubundi ndimo kuvamo ku ngufu none dusubiye inyuma gatoya mujya gutura hano ntabwo hari hasanzwe harimo inka cyangwa ntabwo mwabonaga ko ari mu nzuri
iyo telefone isona nta bategetsi bari bamuhamagaye baje kumutegura ko ugomba kumusubiza amafaranga ibihumbi ijana yari mu mayira ariko bigaragara ko usabwa atabyumva ahemewe hano ntaho baduciye baduteganyirije aragarumira ko tugenda bantu none bari baje mu biki bano bategetsi baje kuduha amafaranga baje kutubwira ko tugomba gufata amafaranga yaraje ku- arambwiye ngo ugusubiza ngo araje ngo ageze mu nzira ngo mube mwiteguye ngo mushakane mwese muhabwe amafaranga ngiye mwisabira mubaze se ko umukecuru afite agasambu hano hepfo uwagenda nkamwubakiramo biremewe none wenda ngewe ubwo bufaranga bagiye kumpa ibihumbi ijana nkajya gushaka agakode ariko nkubakira umukecuru akareka kuzerera ni umu- urabona ntiyishoboye ngo reka ngo kubaka ku isambu ntibyemewe ngo ninjye kugura ahemewe kandi ahemewe muri uno mudugudu ntaho batweretse urumva ese bwo wanawubona wawugura iki Mm. kubaka inzu kugira ngo ihagarare neza wenda nk'ingi yanjye n'ubwo iciriritse wenda byamagarara ibihumbi magana atanu ibihumbi magana atanu rero ni ijana bagiye kumva none ko ari kuvuga ko ari uko bigomba gukorwa biragenda bite ubwo nyine twemeye kubyakira kubw'itegeko ryabo n'inkweto basaba ntabwo baziduha wenda zo kuba twasembera nawe twaba dufite turi inzererezi kuko n'ubundi njye bambanye mu nzererezi ejo baje bamfatira aha ngaha mu rugo bivuga ngo ba uravuga ngo ba ba ni bande abapolisi bari kumwe n'aba bayobozi b'u- b'umurenge harimo ita sivire n'umuyobozi w'umurenge hari na komanda komanda yaratubwiye nyine turi mu nzererezi ngo yoherejwe n'akarere ngo gukemura ikibazo cy'amafamu muri nyagatare duhe uko byagenze bageze hano byagenze bite bageze hano baraje bagara hariya kuri uriya musaza we bita seramunda ubwo nanjye naramanutse mpagaze mu muhanda mbonye imodoka mbona zirimo abapolisi mbona n'akandi kamodoka gatoya nk'aka ngaka ubonye k'abayobozi b'umurenge noneho ubwo njye nambukanye umuhanda nerekeza ku isambu y'umukecuru nari ngiye ku- kurebayo icyo kurya ubwo bahise birukansa imodoka cyane baraza bayifungira amaferi hano ubwo nanjye mbabonye ba- barimo bampagarika ndavuga nti reka niyirukankire ubwo bam- barimo bampagarika ndirukanka nirukanse banyirukaho wahagarara cyangwa tukurase ndirukanka nirukanka nk'intambwe ijana na mirongo itanu ngeze aho ngaho ndavuga nti rwose ndemeye ndahagarara banyambika amapingu baraza banyuriza imodoka ngo dore nawe wirirwa urahamagara ku maradiyo ngo dore ngaba nibo bananiranye bampindura umuntu nyine ngo wa- uri kwangisha ngo abaturage ngo ubuyobozi kandi ndimo mgira ngo nsabe uburenganzira bwo kugira ngo mbeho neza iki gihugu cyanjye ndagikunda ntabwo mfite kuba navuga ngo ngiye kwirirwa ndirukanka ngo ngiye ngo njye i bugande nk'uko n'abandi babasubiza bakajya i bugande njye sinabishobora barantwaye bangeza mu nzererezi ndinjira nirirwamo bukeye mu gitondo komanda yaje nka saa kumi z'umugoroba ahageze aravuga ngo abagabo nazanye n'umugoroba bari hehe yari yabatwaye muri bangahe yari yadutwaye turi abantu bane ubwo badushyira hanze hariya baratwicaza nimwicare hasi hariya ngo na n'ubu ntabwo mwemera gusubizwa dutekereje uburibwe turiho bavuga tuti rwose turabyemera ariko nubwo tubyemeye ubwo niko kundekura ndataha n'uwo mugabo duturanye nawe twaratahanye ubwo nza niyeme- nemeje gukora ibyo bansabye nkabishyira mu bikorwa wabyemereye he wabyemeje ute nabyemejwe no kuba ndi muri buriya buzima bubi bantwayemo bwo mu nzererezi Eh, ndavuga naho kugira ngo nkomeze kuba ahantu habi n'ubundi abana banjye ubu bana- banariho nabi nkange nshakisha wenda ukuntu nacumbika wenda ubuzima buzakomeza ikintu numvaga rero buriya bakadukoreye guhinduza ibyangombwa birashoboka nuko ukavuga ati byibura reka tugenekereze wari ufite mirongo itanu mu ijana byibura yenda afate mirongo ine mu ijana ahantu hahinduza icyangombwa yenda bavuga ati mushake amafaranga muhinduza icyangombwa cyo- cyo gutura byibura abantu bagatura batabahaye amafaranga batanze icyo gihe uyu mubyeyi bigaragara ko yataye icyizere cy'ejo hazaza avuga ko umugabo we yatorongeye yanga gufungwa ubu mutware nta undi nawe bitewe n'uko bamuhigaga ngo ni inyamaswa aragenda ubundi iyo ndi njyenyine ni ukurara mpagaze barimo bamushaka none se nyuma y'aha ngaha hari ubundi butabazi ari bwaboneka ngo bantabare bavuge bati uyu muntu akwiye kujya muri uru ruhande n'uru nk'ubu naraje agura ubutaka agura igitari n'igice atanga amafaranga magana cyenda mirongo ine ariko akimara kuyatanga akenera kubaka inzu kuko yarageze mu za bukuru agurishaho amafaranga yagurishijeho arenze ago yatanze ariko isaha ye bakavuga ngo bampaga amafaranga magana cyenda mirongo ine kandi aba anagurishijeho arenzeho nkibaza ngo abo bana nzabashyira he n'ubu ngubu harimo abari baruhutswe bari ku ishuri ariko ubu ntanze baruhukiye kubera ko bazi ko se atariyo kubera ko bazi kuko ntari mu rugo ikibazo mfite ni icy'abo bana banje batatanye kubera ko batazi aho nyina ari wari umbwiye ngo mwagurishijeho mwagurishijeho abantu nk'abangahe
mbega nari nzamukiye hariya kuriya uyu mugurishaho ama iry'itanu haruguru ya hariya mugurishaho ama magana atatu mirongo itanu gurisha undi hariya hirya ama iry'itanu ndongera nubakamo inzu irenze i- i- ihinganye na miliyoni eshatu ariko ubwo bwo isayi bari kuvuga ngo barampa amafaranga magana cyenda mirongo ine ayo mafaranga nkibaza rero icyo nzayakoza bikancanga ariko kubera igitutu cya nyobozi rero nta kundi nabigenza ubwo narabyemeye ubwo nje kwangara ntazi n'iyo abana banjye bazagwa ntazi n'iyo umutwaro ari nanjye nubwo ndangasi ndyama gura ibyo kuhaguma kandi nta- nta buryo bwo kuryama numva nafata nk'ikiranura n'abaturage bakagenda nje nkagwa ku gasi nk'uko bavuze ngo nitwangare none ayo mafaranga magana cyenda mirongo ine kubera iki bagiye kuguha magana cyenda mirongo ine bivuze iki Mm, ngo ni uko ariyo natanze ibikorwa byanjye nta gaciro babiha iyi nzu ni ukuyiritura nkayishyira hasi ibyo nakoreyemo bikagenda asindyama abana ntibaryama ubwo rero kubera ko bimaze kundenga mpisemo gukiza iki amagara nkagenda nkagwa ku gasa kugira ngo ngwanga ngo ni mu nsambu ni ntayirimo ayo magana cyenda mirongo ine uzayagabanya abo bandi wagurishije nyuma ubwo bizajya- nyine nibwo kubaho kwanjye niyo si urumvaga bakwiye umugabo wawe wavuze ngo yaratorongeye yatorongereye yagiye agiye kureba umurwayi nyagatare ageze nyagatare yumvishe ko bagenzi be babajyanye babafunze ntabwo yongeye kugaruka isaha y'intanzi ahantu yerekeje ari bitewe nyine n'uko bari kubahiga ngo barigumuye ngo bigize ibinani ibintu nk'ibyo ngibyo buri arebye ingaruka zizamuba ahitamo kugenda ntabwo nzi iyo ari muhamaze imyaka ingahe soko twamaze imyaka icyenda buriya ku itariki mu kwezi kwa cumi n'abiri tuzaba tumaze imyaka icyenda ubutegetsi mu busaba iki se?
twabasabye ubwumvikane baravuga ngo kubera kuko ngo twaguzwe bitemewe n'amategeko ngo nibaduhe ibyacu twabahaye ngo ko tuve mu butaka bwabo ubwo rero nta kindi twaba turakora niko twabyacu abagomba gusubizwa bo bimeze bite abagomba kudusubiza ayo mafaranga twabahaye niyo baraduha isaha ntibemera kuvuga bati twakureyemo ibikorwa niyo se turwane nabo nanga tugire dute njyewe ubwo ikintu narafashemo umwanzuro ni navuze nti isaha wampa itike nagenda nkasiga nkasigira beneho n'ubundi sinigwe ndanduranye kuko kwanduranya n'abaturage kandi twarasezeranye kandi narabikoze beneho bahabona babibona bahakeneye ntibambwira ikibazo hafite ahubwo namara gushiramo abantu bamajije gukubitana nabo imitwe ngo ngaho nimvemo ubwo rero numvishe nahitamo kugenda ibishoboka akaba ari byo bazakora iyo uvuga wagenda wajya hehe wajya hanze y'igihugu byagenda bite oya nta naje hanze y'igihugu naba inzererezi kuko umugabo akimara kuna nabonye ko nta kindi kintu nakora mbona ko ntaho navana abana ngo mbashire kandi nubwo mba- mbaye ahangaha ngo ndi mu nzu sinyiryamamo Mm, mm. ariko n'ubundi nabisuzuma ikindi nk'ubu ngubu urabona ni ubuhinge nta butaka na bumwe budahinze twahinzemo imyaka ariko iyi myaka isahiye ntabwo bemera ko tuzayisarura isahiye baravuga ngo twebwe twanze kugarurizwa ngo bazayiragira dore n'ubu inka zaraye musi ubona niyo se urabona ndyama iyi myaka ikaba guca ni bande bari kuyiragira ntabwo mbazi bazi ijoro ubu baje saa sita ya nijoro narebye kuri telefone numvise inka ziri kwabiriramo ndebye ku saa nsanga ni saa sita none se iryo joro n'ubwoba bw'umugore urumva nari ndamenya ngo ni izande nimba ari ubutegetsi buvuga ngo bazaragira wumvishe ko n'umugore ko bavuze ngo nubwo twahinze ngo nijoro kandi duhinga nijoro duhinga ku manywa ngo nubwo twahinze nijoro bazabiragira muri rusange mwebwe mwashakaga ubwumvikane hagati yanyu n'abo mwaguze mugiye kumvikana ah, wumva bagusubiza ngahe njyewe uko nari navuze navuze nti ibikorwa byanje birimo babiha agaciro nk'ubu iyi nzu kuyishyira hasi yaramvunye ndi kuyubaka ibyo byarangoye ariko ibyo nta gaciro babiha kandi iyi nzu urabona isima twayihomesheje ntabwo nzayisubiza mu mufuka ngo nyikorere urabona imisumari nashyizeho ntabwo nzayisubiza mu biro byayo ngo nyikorere ubwo icyo cyose ni igihombo amabati nimba nagaguriye kuri bitanu wenda ngo bampa menshi ni igihumbi ngendekereje wenda bampaye ibikorwa by'iyi nzu bagasubiza abo naguze nabo kuko nanjye ntabwo nanga kuva mu butaka butagenewe guturwa kuko nabutuyemo ntazi ko butari ubwo guturwa nta nari mbizi naje nturutse mu bundi burere nje nza nje kubaka kuko iwacu nabonaga twororeraga mu biraro nta n'inka nasanzemo ntiyagura ariko isaha iyo tumaze kugura muri ino myaka ya buno hasize nk'imyaka umunani niho twumvishe ngo ni mu famu ngo ntituvemo bampaye wenda miliyoni ebyiri bakongera bakishyura abo baturage navamo nkagenda kuko ubwo wenda nagira aho nkodesha ngashyiramo n'abana urumva n'abana banjye bari kunyanyagira ntazi niyo bari ni ikibazo arega abayobozi ni ikibazo abaturage bakwiye kurenganurwa amakuru dufite ni uko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yabasuye mwamugejejeho ibihe byifuzo
ababimugejejeho harimo abavuze bati twaraguze tugura kuko ibitemewe n'amategeko ariko nk'ubu ngubu tugendekereje ubu nyine nimba ari aho korora tukaguriramo itungo natwe tukorora byatworohera nanga se bakadushakira ubundi butaka buhinganye n'ubwo dufite tukabujyamo tukabujyanamo abana bacu ubwo rero bari basabye korora bari babemereye ariko bamaze kugenda isaha ye ntabwo ibyo korora birimo isaha ye ntabwo ibyo kubaguranira birimo ubwo nyine ni uko muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo aho turebera hamwe urusobe rw'ibibazo bishingiye ku masambu muri nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda muracyari kumwe na eric bagira ubusa abatarebwa n'ibibazo bose baravuga iki ku biri kuba kuri bagenzi babo cyane ko bose bahuriye ku cyita rusange cyo kuba ari abimukira nk'ubu nkatwe ko umuturanyi bari kumujyana natwe eh, tukaba duturanye kuko mwaturengera nkamwe ubu tuzasigara ahangaha twebwe tuvuge ngo turatuye tuzajyahe urabibonamo akarengane se Eh.
gute baravuze ngo umuntu atura aho ashaka kandi ikindi cya kabiri nubwo dutuye leta iraza ikakwimurikana kugurira ikaguha amafaranga gatubutse n'ibikorwa byawe birimo nko ku kibuga bavuye ku kibuga iriya barabaguriye babaha amafaranga ngo ntibashakishe aho kuba none turi kuza mu gihugu cyacu twagura aho tugura kandi aribo batwimuye wanagura ngo taha ngo genda ngo wisha gupfa none se urupfu ruturu ni uruhe ko bikubabaje kandi nta kibazo ufite muze indi njyewe se birambabaje kubera kuko mfite abaturanyi ba- uzi kugira ngo wowe wari ufite umuzimwa- umuzimyamuriro umuntu wo mwari muturanye bamwangaze ubu se arararahe n'aba bana si bararasi iwanjye bararya se ariko barabashinja kugura hatemewe n'amategeko atemewe n'amategeko se baherekanye wenda se baduhaye n'imidugudu nangwa bakazerekana ko bari kubabaza imidugudu wenda eh, n'ahandi ko bazitanze kuki hano batazitanga nese oya amatungo izi nka ziruta ah, ah, twebwe abanyarwanda tugomba kubaha n'imisaruro n'ibiki byo ibyo ari byo byose ibisimba tugomba gushaka mwaturenganura
bibaye ngombwa kugera wenda imbere y'umutegetsi wumva yakemura ikibazo wamubwira iki navuga nti ndenganura nk'umunyarwanda gute ukuntu yandenganura njyewe nkunze igihugu n'umubyeyi yaravuze ngo duture aho dukwiriye kuba umubyeyi uravuga nde ni perezida wa repubulika yarabivuze ngo rwose umunyarwanda uwo ari we wese ature mu gihugu yisanzure agire gute twebwe nk'ubu turi abasaza ntabwo nshoboye kujya mu buganda mwese nibanyemera ngo njye mu buganda nzajya hehe aba bantu bari kugira ngo tujehe ni akarengane gute kandi bababwira ko akarengane gahari ni uko ntuye mu gihugu kandi natura mu gihugu leta ikanyimura na ndetse nk'iwacu mu- mu ruhengeri baratwimuye imihanda inyuze mu ntuza baratugurira pe baduha amafaranga bati nimushakishe amasambu ahari none tujya gushakisha inahangaha amasambu mbega inahangaha ngo nahinka kandi baratwimuye inka n'abantu birutana bite nese ubu ntabwo harimo akarengane ntabwo ushyigikiye ibikorwa byo korora muze no mu ruhongeri turororaga n'ibiki byose byose turororaga mu ruhongeri se noneho ntabwo bororaga uwakorora inka imwe ariko umuturage akagira njyewe ntabwo nashobora korora uko ubivuga ndumva bikomeye muze njyewe uko ndi kubivuga ni ku giti cyanjye ntabwo ndi kuvanaho itegeko ryo bashi- ababishyizeho nkamwe murebye kure mukaturenganura aho kugira ngo tugwe ku gasi nk'ubu nta n'ubwo turi kuryama abana bari kuraba bahagaze bafite n'ubwoba banabona n'imodoka ngo ngabo baraje nagumye kubibona none se ubu turabigenda dute nk'ubu nkatwe twaranaguze no kutubarura banze kutubarura ubu tuzabigenza dute kuki mudasaba ubutegetsi bubegereye ubutegetsi si ubutegetsi kandi aribwo buri kubikora ubu undi muntu utari mu kibazo ninde ubu ngubu abantu baguze amafamu kuba mu mafamu ubwo ntabwo byemewe nk'uko itegeko riri mu kubiteganya ariko noneho iyo umuturanyi iyo umuntu yaguze akaba yaraguze muri ibihumbi bibiri n'umunani bibiri n'umunani bibiri karindwi agatanga amafaranga ibihumbi ijana akaza bya bihumbi ijana akabi- bakabimusubiza kandi ubu ngubu isambu aho igeze ubu ngubu iragura miliyoni miliyoni eshatu none baramuha amafaranga ibihumbi ijana agende ayo mafaranga ibihumbi ijana nta n'ahantu arayajyana nta n'ingemeri icumi yakuramo z'ibi- z'ibishyimbo nenda nta n'iporoti irimo ubwo tukibaza tuti aba bantu barimo kwimura muri aya mafamu ko nta hantu bateganyije umudugudu barabashyiramo nenda ngo bagende babashyire aho ngaho tukibaza tuti leta ubu ngubu izabashyirayo ntabwo ndi umujyanama leta ariko nk'abayobozi mbese ba- bareba agaciro k'umuturage uko umuturage ameze bagomba kugira gutya bagafata bakavuga bati aba bantu ni abaturage bacu none reka tubagendere ahangaha ariho bagenda bajye kuba nenda tubafashirizeyo ingaruka imwe ebyiri eshatu ubona zikomeye biri guteza ni izihe ingaruka zigomba kubamo ubwo umuturage arahungabana n'abana ugasanga barimo barahungabana n'umwana agomba kugira gutya akarwara na malariya kubera yuko ari mu kurara mu kintu mu kigunda nayo ni ingaruka ku muturage ikibazo dufite n- twaje inahangaha tuje ngo tuje gutura naho twari tuzi ko ari mu mafamu nicyo kibazo twa- dufite nta maso mwari mufite twaje tubona abantu batuye ntabwo twari tubizi yuko ari mu mafamu none ubwo biragenda bite rero ikibazo nyine mwabarenganura mukareba ko mwaba- ubuyobozi bwabagenza kandi baranyuranije n'amategeko nk'uko ubutegetsi buba bari bashinze babizi ntabwo nabo nabo babimenya ntabwo baba baraguzemo umuntu yaguze mu bihumbi bibiri n'icyenda amafaranga runaka bibiri na cumi n'umunani igezeho bibaye kumusubiza wamusubiza gute Ka- nanjye wenda nagira ibyo nakubaza nk'ubu nk'umuntu wa- wabagurishije akaba a- yimereye neza undi waguze atanze amafaranga ye kandi yaravuye n'undi muri leta leta ariyo yamugaruje mbega kugira ngo agire uwo muntu akaba ameze neza undi akaba ari kurindagira bagiye kumurindagiza we akaba yiyicariye ari kurya ari kunywera ayo mata ubwo uwo muntu harya si we muntu wowe wowe waguze ni umuntu gute atari umuntu ni uko uwo nguwo ari kurya undi akarara mu kinani kandi ari we wa- wamushushanyije nk'uwo muntu ntabwo ari igisambo ntabwo mwakwiriye kumufata mwagafungwa ahubwo nandi kukubaza mu buryo bw'amafaranga nk'umuntu waguze wenda nk'ahantu h'ibihumbi ijana mu bihumbi bibiri n'icyenda ugiye kumusubiza wamusubiza angahe ngewe nko mu gitekerezo cyanjye ukuntu nabibona yakwiriye kumushakira ahandi akamuguranira umudugudu akanawumwereka noneho nayo amazu ye akayamwubakira nk'uko yayubatse rwose akamurwanaho kuko ni umuntu ni ikiremwamuntu nawe ni umuntu ari kurya aragaramye ari kunywa amata ayo mata data ngo niyo makuru turabyumva ariko se, nanjye nubwo ndi umuhinzi abakene babaho n'ibindi ibyo ari byo byose ariko ndi umuturarwanda ariko kubona bavuga ngo ni nomongane bari kugira ngo ngeye ariko ubu ngubu ahantu hari hageze amajyambere n'ibindi uyu muntu ko twayobewe uyu muntu uri kubi ni nyamu batuzaniye amazi baduha amashuri twari twabyemeye rwose twashimye turatuye n'ibindi twageze ku mihanda ku midugudu uri kureba nawe ni imidugudu ngiyi ukuntu imeze uyu muntu uzasenya aha hantu harya ahandi ho tuzajya ngo tujye mu midugudu ni hehe baturekeye ahangaha aho dutuye bakahahinduraho imidugudu ayo mafamu bakayigeza hirya inyuma wenda bakahagura uri kubona hatarimo ikintu ikintu nk'iki muze ni abatuguze
ni ababaguze none si ibi bintu ni biki wasenyera aba baturage ngo nibajyeyo bimuke bagende ni intambara si n'ubundi yabaye intambara yarute si ngiyi ni iyi urambajije kandi ni umusaza nturanye n'abaturanyi banje abo ngabo bo- bo bari kwimura mbigusaba ariko ndi kugira nk'ubu ubimbajije nk'ubu hari igihe wo- wagenda nkahungabana kandi umbayije ndi umusaza ndashaka kugira ngo umbwire izina ryawe noneho nzabone ukuntu nzaguhamagara nsubire mu byo navuze umbwire izina ryawe ejo hari igihe bandenganya ngo navuze ubu utubwiye izina ryawe wowe hari ikibazo cyaba gihari oya ibyo nta kibazo nanjye ndakubagira harya wasanze narivuze nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radiyo y'ijwi ry'amerika uri umunyamakuru nuko dawe ngewe umpa agapapuro nihagira icyo wumva nzaguhamagare undenganure ariko Barankurikirana.
iyo uvuze ngo iyo uvuze ngo hatagira ukurenganya barabarenganya hano ngomba kubivuga kubera runwa yateye n'ibindi bakavuga ngo navuze ibitari byo kandi ibyo wambajije ari byo ntekereza nko ku mutima gwanjye Ah, hari ingero ufite z'abagiye barenganywa muri ubwo buryo ingero zo navuga nk'uko mbibajije ni uko bari gutinya kuvuga kandi bafite agahinda babona nk'abayobozi bari kugenda aha bakirukanka ngo ngabo abandi baje ngo twese bagiye kutwimura barahungabanye muri rusange ii twarahungabanye nta mutima dufite umuntu yabona imodoka ngo ngewe yaje ngije kupakira ngo abantu abantu ntibakaraba badasinziye bajya babapakira none se ejo ntibapakiye damuru Eh, yari hamwe n'abandi neza hari icyo yari yakoze ntiyatanze amafaranga ye bananirwa ubupakira uwamugurishije ahubwo bapakira damuru ubwo ntabwo yarenganye mu minsi mike ishize nibwo bwana francis kaboneka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ari kumwe n'inzego z'umutekano n'ubutegetsi bw'intara y'iburasirazuba kuri ibi bibazo yari yavuze ko bagombye kubikemura ntawe bahutaje Eh, ni ikibazo gitangiye mu cyafashe intera kera wenda ikibazo ni uko ah, abantu batakomeje kubyubahiriza ubundi hari politiki y'ubutaka hari ubutaka bugomba gukoreshwa mu bworozi hari n'ubutaka bugomba guhingwa iyo ugiye guhindura iyo gahunda usaba icyangombwa inzego zibishinzwe kugira zikwemberere guhindura ibigenewe gukoresha ubutaka icyo twabwiraga abaturage rero ni uko bagomba kubahiriza iyo politiki niba ari aborozi bari mu nzuri inzuri zigakoreshwa ubworozi abari mu buhinzi aho bahawe bakahakoresha ubuhinzi kugira ngo twubahirize ibijyanye na gahunda z'igihugu cyacu habeho ubworozi habeho n'ubuhinzi bibangikanye nk'uko bigomba kumera bafite uburyo butatu niba yaraguze mu rwuri afite uburenganzira bwo urwuri aho yaguze kuhakoresha icyo hagombeye gukorwa ntabwo ari ngombwa ngo avemo ariko icy'ingenzi ni uko ahakoresha gahunda yahagenewe kuhakorerwa icya kabiri ashobora kumvikana n'uwamuguriye cyangwa uwamugurishije bakumvikana akamusubiza amafaranga icya gatatu ashobora no gushaka ushoboye korora niba batabishoboye akaba yamugurisha ijwi rya amerika yabonye abategetsi mu nzego z'ibanze bagenda bahatira abaturage kuva muri aya masambu ntiyashoboye kuvugana na bamwe mu bagurishije amasambu yabo kuri ubu bari gusubiza ayo bahawe nyuma y'imyaka icumi kuko batemeye kutuvugisha gusa ijwi rya amerika yabonye impapuro abaturage bari gutegekwa gushyiraho imikono bava muri ubu butaka zifite umutwe ugira uti kwiyemeza kubahiriza amabwiriza y'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'imikoreshereze y'ubutaka mu kiganiro na bwana eric nkwasibwe uyobora umurenge wa karangazi yabwiye ijwi rya amerika ko amategeko agomba kubahirizwa mu by'ukuri icyo tutakwirengagiza ni amategeko n'amabwiriza burya itegeko ntabwo risaza aho umuntu akoreye amakosa arakosorwa ikindi kintu cyo kuvuga ngo ni igihombo nta n'igihombo kirimo iyo umuntu amaranye ubutaka iyo myaka cumi umusaruro yawukuyemo urangana iki ntabwo ari mwinshi niyo mpamvu rero tutayibonamo n'igihombo kinini cyane ikindi kintu wenda cyo tubwira abaturage ni ukugerageza gutura ahantu hagenewe gutura kugira ngo ibyo bikorwa remezo bibegere kuruta kwinyanyagiza no muri ayo mafamu ugasanga nta bikorwa remezo by'amavuriro bihari nta mashuri ahari nta mazi ahari ibyo twabashishikariza rero abimurwa mu mafamu ko bashaka muri za sayiti z'umudugudu bakajya guturamo ndabona hari hari insengero na posite do sante ibi nabyo bazabisenya byose ibikorwa byose mu midugudu mu bishushanyo mbonera cy'umudugudu leta yarabiteganyije aho bigomba kujya mu rwego rwo guca akajagari urumva rero urusengero rwo mu mafamu n'inzu uzarusengeramo yaba abantu batagihari bagomba rero kwegera bakajya mu mudugudu ibyo bikorwa remezo aho insengero zubakwa haba hari purandi aho amavuriro yubakwa haba hari purandi nanone n'amashuri n'amazi n'amashanyarazi n'ibindi umuntu baguze nawe se wenda mu bihumbi bibiri n'umunani nawe akaba atuye aho ngaho mu mafamu nawe azavamo bizagenda biti ubundi ni ugusubiza yaba uwaguze wagurishije amafamu piriyorite ni iye kugira ngo asubize ariko iyo adafite ubushobozi muri ba bandi baguzemo hari ufite ubushobozi nawe niwe usubiza wa wundi nyir'ifamu akavamo ariko uwusubije yaba uwaguze nangwa nyir'ifamu igikuru ni uko abazawukoresha icyo bugomba kuba bwaragenewe gukoreshwa hano muri karangazi haba hari ahantu mwateganijeho imidugudu ku buryo kugura byoroshye uwo muturage uri busenyerwe akaba yagenda akaba yatura mu buryo bworoshye cyangwa bimeze bite hari imidugudu irahari hari ibishushanyo mbonera bigiye gusohoka n'imidugudu yari isanzwe ihari kandi kubona ibibanza bishoboka nabo kuba bagenda bakahagura kandi bakahatura mu buryo batagoranye bajya mbaza n'ibiciro bakambwira bati niba yari yaraguze ahantu ibihumbi ijana kumusubiza ibihumbi ijana kubona ahantu yagura ibihumbi ijana natangiye nkubwira icyo gihe nabo iba yarabuguze ibihumbi ijana mu bihumbi bibiri ubu ni nk'uko wakodesha umurima ukawukodesha imyaka ibiri icyo gihe uba ugamije gukuramo inyungu yabuguze kugira ngo akuremo inyungu kandi ahantu yaguraga ijana henshi wasangaga ari ikibanza cyo kugira ngo ature mo ikibanza cyarenze ijana ni icyahe ariko ntabwo bari baraguze mu buryo bwo gukodesha bari baraguze nk'abaguze ariko burya uyu mutungo utunze buri gihe ububyaza umusaruro niyo politiki ya leta yo kwikura mu bukene nanone bureba utishoboye nk'uko gahunda ya leta isanzwe ifata abatishoboye biza kugonga tukaba atishoboye azafashwa nk'uko abandi bose bafashwa mwakoze murakoze namwe eric bagira ubusa nongeye kugushimira kuri iki kibazo cy'amasambu wagarutseho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi namwe abatwumva ndabatumiye mutugezeho ibibazo mutugezeho ibitekerezo ibyiyumviro by'ibintu mubonaho iwanyu hano i washingitoni muri kumwe nanjye etienne karekezi